باب بيان فضل صوم المحرم والشعبان والأشهر الحرم بابا جت سن الرجرة توب باب فضل الصوم baaba sadarkaa soommanuun qabu keeysatti kaayamtu baabdi tuniya maal keeysa sawmi lmuharram ji'a muharram jedhamu keeysa soomanuuni sadarkaa isin qabdu baaba namaa ibsitu baabdi tunii jedhe mu'allifeeni muharram jechuun inni ji'a inni ashuuraa'a sani ka guyyaan ashuuraa'a isa keeysa jiru san gaafa ashuuraa'a jedhamu sani fadlu sawmi lmuharram darajaa soommanni ji'a muharram jira islaamaa ka duraasan soommanuun darajaa inni qabu keeysatti kaayamtu وشعبان درجة باتي شعبان اللي صومنون قبوسا إبسو كيستك يمتو شعبان جاء رمضان دراسني والأشهر الحرم جئوان الحرم كما جمتو تات مراجو ji'a kamajamtuu taate maraayyuu sadarkaa soomuun qabu himuu keeysatti kaayamtuuya ji'a huruuba kamajaa qabdu cufaayyuu akkasitti sawaaba isiin qabdu darajaa isiin qabdu baaba namaa himtu baabdi tuniya shacbaanii fi mee muharram keeysa dhuga hadiisichi ni jira ammoo ashuhur ilxurum baatuuwwan biroo taka majaa qabdu keeysa yoo ramadaana taate malee hadiifni addeeffamen jiru وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام إر جالا صومنا من نافلة المطلقة سنة أكنت نمني صوم كيسا إر جالا صومنا بعد رمضان إيقا باتي رمضانتي إر جالا صومنا سنة كصوممو شهر الله جاء الله سن المحرم شهر الله المحرم ji'a rabbi muharram ka taysaniya ji'a marru silaajiini kama rabbiiti idaafan tashriifa kama ja'afi shahrullahi ji'a rabbi almuharram muharram ka jedhamu san irra caalan soommanaa sunnaa soomuun isa irra jaalatamaa duuba akkasitti baatii muharramtan agaa guyyaa lamallee taatu irraa namuu sooma'aa jira guyyaa saglaffaatiif kurnyaffaa namuu hin daganne guyyoota biroo yoo keessaa namuu hiree dhabe malee وأفضل الصلاة إرجالت صلاة لم بعض الفريدة إيجا صلاة دركماتي صلاة واجبة شنن كان ملك إرجال سنان سنان إرجالت تاتي salaatu leyli salaata halkan keessatti hirriiba irraa dammaqanii salaatan saniya ka irra caalu eega waajibaati salaanni sun'a ka irra caalu salaata halkanii maaliif jennaan li'annahu ab'adu an irriyaa'i yeroo namni argurraa silaa ati ibaadaa tikfattu wa aqrabu ila alikhlaas rabbi godhaa qofaaf godha jettee gizee ati ol kaatee gaalaan seef rabbii kee malee ka namni tokko sin garre dukkana tahitti ifa tahitti ati kaatee dhaabattee salaattu sani ikhlaas akka malee rabbi qofaaf gootaa jechuu kenna duuba tanaaf sunnoowwan keessaa eega fardii shananiiti ta irra caaltu salaata halkanii tanaya ta irra caaltu ta akka sunnaa halkanii tana hin jirtu gariin imaamu ahmad akki jedhu imaamu ahlusunnaa waljamaa'an kun inumaayyuu nama nama halkan witrii hin salaanne laa tuqbalu shahaadatuhu jedhe imaamu ahmad yoo inni ragaa namaaf dhihaate bakka ragatti nuun fuudhamu jedhe waa raguuf yoo ka dhiheysan taate nama witrii hin salaanne ragaan isaa hin fuudhamtu jedhe imaamni ahmaffaanti haganamara jabeeyse rawaahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يا محرم أرجن سومنوهن شعبان جاء كانت الرنك حديث كان الرنك أجيلتا لم يكن انتان النبي نبي محمد انتان يصوم كصومن انتان من شهر باتي تكرافون صومن أكثر الرهد من شعبان وان شعبان الرسول منو باتي تكرافون صوم منو يا لم يكن النبي رسول تاني يصوم كصوم منو من شهر جئت كرة لك صوم منو تاني أكثر الرهد من شعبان وان شعبان الرسول منو جئت كرة رسول صوم منو يا شعبان الر أكمل أكمل شعبان الر رسول صلوات ربي وسلامه إر سومنا جتين أديست فإنهم بل رسول كان تهجر يصوم كسومن شعبانا يا شعباني كان كسومن تهجر كله شوف إساتو شوف جاء شعباني توني سومنا جت آيونا إشان حديثة imaamni albaaniin targiiba keessatti sahiiha jedheeni wanni rasuulli hedduu shaabaana kana keessa sooman heddummeessufi wanni inni maraa soomuf wafii riwaayaa kaana yasuumu shacbaa kaana yasuumu shacbaana shacbaana ni sooma illaa qaliila waa hoodee guyyaa takkaa lama yoo taate malee ni soomana jedhe waa hoodee guyyaa tokko lama malee ni soomana maaliif shacbaanni kabaatii ramadaanaa duraasani hadiisa targiiba keeysatti imaamni sahiha jedhe innahu shahrun turfa'u fiihi alacmaal bari baatiin shacbaanaa tuni baatii isa keeysa dalaggii waggaa tokkoo keeysa ol fuudhamtuuya waggaa tokko galmeen teeta waggaa tokko isa keeysa ol fuudhamti fa uxibbu ni fedha an yurfaca camali camalli kiyya gama rabbitti na ol fuudhamuu fedha wa ana saa'imun haala an soommanaa taheeni naa ol fuudhamuu fedha jedha nabi muhammad tanaafi ji'a camalli wagga'aa keeysa fuudhama galmeen wagga'aa jiini isa keeysa galtu shacbaana sanii shacbaana kana maraa rasuulli soommanaaya ammoo hadiisa imaamni albaaniin duuba daciifa keeysatti addeeyse keeysatti akke jiru shahrun tuktabu fiihi ilaajaalu jea isa keeysa guyyaa namni du'u galmeeysan jedhan guyyaa namni du'u jea isa keeysa galmeeysan fa uxibbu ni fedha an yuktaba ajalii wa ana saa'imun anaa soommana qabu guyyaan du'atiyyaa naaf barreeffamuu fedha riwaayan jettu daciifa tuuba تدراس صحيحة إسيني عمل لما إسا كيس الفود أمان صحيحة رواب روتا إمامنا الباني صحيحة جدين اللجرة صحيحة إسا كيستي وأنه شهر يغفل الناس عنه جي أكما لنا من الرادقة جنان شعبان كن بين رجب ورمضان إدو باتي لما قرطو إدو جرى جنان باتي رجب رجب كيسلي هواسا ورجب مضرأ rajabni baatii kamajaa qabu ramadaanni illeen baatii kamajaa qabu idduu tanatti irraanfatama jedhan inni hedduu rajaba irraa namni yoo bahe kamajaa ji'a rajabaa yoo jedhan ramadaana eegan idduu tana shacbaan ni dagatamaaya duuba rasuulli tanaafu fa uxibbu ixyaa'ahu jiraachisuu isaa fedha baatii namni dagatu tana jedha rasuulli kun sayyi hadiisichi ibaadan jiraachisuu fedha jedha duuba akkasitti inni rasuulli akkanatti jiraachisa baatii dagatamtuu tana baatii isa keessa ibaadan namaata waggaa ol fuudhamtu tana shacbaana rasuulli akkana jabeessee qabaa jechuu hadiifni nu barsiisa muttafaqun alayh وعن مجيبة الباهلية وعن مجيبة مجيبة مجيبة رواية برا كيستي توبة ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان رواية جت ترميزا لين صحيح باتي لما رسول قوتي والجل صوبون قره شعبان في رمضان ملئ أم سلمان كان يتهدي من حديث صحيحة ترميزا كيسة إمام صحيح جرين وعن مجيبة الباهلية رضي الله عنها عن أبيها مجيبا تنبا سراء أديسته مجيبة امرأة من الصحابة اللي جدني تقريب كيستي حافظة كسريني الباهلية قوس باهليوتا تتئرك فمتو عن أبيها أبا سرا حديثا أديسته مجيبة عبد الله بن الحارس أو عمها تكي أديرسي أبا مسران وأديستيا كان شكي نما لمان كيسا كمرا أديستي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدير إسئيك يوكان أبان إسئيكني أتى رسول الله رسول ربي تنرفيا waafidan alayhaala keeysuma alaa dhuftuu taheeni ti dhufe wufuuda warra amanti'iif rasuulatti dhufe alarra itti amanuuf biyya alarraa nama dhufu san akkas tahee abbaan isii itti dhufeya rasuulatti dhufe summa inxalaqa rasuula biraani deeme ilaa ahlihi gama warra isa amantiif irraa fudhateetuma biraa deeme yeroo yeroo jajjabata namni amantii mul'isuu miti biraa deeme jedha fa'ataahu zamana dheeraa tokko ture fa'ataahu rasuulatti dhufe bacda sanatin eega waggaa tokkooti itti dhufe amantii irraa fudhateetuma yoos amantii itti dalaguu hin danda'u qureysha naman dhiiftu biyyattiin galateetuma waggaa tokko taa'e itti dhufe وقد تغيرت حال ججيرم تجرتون حاله حاله حال لسا حال لسا حال ججيرم يجوني بفت سا ججيرم تجرت كيزي وقع أباني سيدي بفت ججيرم تي وهيئته كرور إسالين ججيرم كرور أفت إسالين ججيرم حال إسالين لا في ججيرم رسولته haala jechuun sifa isaa bifti ni jijjiiramte wahii'atu karoorri uffata isallee ni jijjiirame faqaala yaa rasuulallah ni jedhe yaa ergamaa rabbiiti yoo amaa tacrifuni sila mee na beeytaa jedheen anaa kana beeyta duuba wanni inni akkana jedheef akka waan inni itti dhufnaani falam yacrifuhu rasuulli hin beekne jechatu jedhe ni wallaale inni wallaallan gaa rasuuli na beeytaa jedheen ofirraa if barsiisuu qabda nama tokko yoo si wallaale boo na beeytami kamin na wallaalta jedhaniin sila na beeytaati jennaan qaala waman ant ati eenyu si fuula kee beekame ati een qaala ana albaahiliyyu bar an baahilticha isa gosa baahiliyyootaa san baahiliyyoota xirkifamu san alladii inni sinuu ji'ituka kasitti dhufe caamal awwal bara duraasan ka bara dura sitti dhufe san beeyta islaamummaa fudhee kasi biraa deeme san an isa sanii jedheeni bar an isa san jennaan rasuulli amma qaala famaa gayyaraka maaltu akkana si jijjiire jedheen gaafas dhiiga qabdaa coraa qabdaa bifa qabdaa maalumat akkana si jijjiire akkan wal gaafannu kanaga maltu si jijjiire abbo ka malee qallatte daayiti irra jirtaa jedha warri asii kun gaahin maal abboo daayitii seente akka jedhan sani maa gayyarak maaltu akkana si jijjiire waqad kunta duraan taatee jirta hasan alhey ati bareedaa karooraa taatee jirta nama qaama guutu'u tokko nama laal yoo inni maashaallahu akka biraa jiru cululuqaa namaa taate maal taate maaltu si jijjiire nama namee naa him mee naa him maal taate maalumat akkana si jijjiire jennaani rakkooni himate daayiti irra jira dubbiin dhuguma nama daayiti irra jiru ni jijjiiramaan dhuguma laal hadiisa kana aadaii fallee ta'u maal jennaan qaala maa akaltu xa'aaman baran dhihanan nyaanne منذ فارقتك إيغا سين غرغر به إلا بليل هل كان كيس ملي تكانيا نجري وقا قوتو أكا قويا أمنتي سبرا فودي ديميسا سومن أكا قويا سنتتوكين galgalu afaan furuu malee daayitii ajabaa seene saniif akkanan laafee coraa fixadhe jedheen kanan laafee gaa garii yoo asii biyya afrikaa galu bari lakkii ati ameerikaan dhufne ka jedhaniintu jira lakki lakki namni hedduun na waakkatan jedhe namni lamaan makaa sii deeme na waakkatan maal namni akkana qal'aa laafan kun dhugumaan lafa jedhan sanii dhufte waa ati idduma tana tetteettee deebite malee jedhan gaa akka biyyi tun biyya daayitirran namu ijoolleen gannaa torba geettu keessattuu dubartiin guyyaa sanirra ka daayitirra taa'uu feetun beekane qallisuu fedhan kana jedha warri biyyaa keenna sun hunzu faaraktuka illaa bileeyliin halkan keeysa malee takkaa waan nyaan takkaa waan nyaanne jedhe faqaala rasuulu llaahi sala allaahu alaihi wasalam rasuulli keenna nama kanaan ni jedhe duuba inni dubbii tanatti himnaan dubbii nama gaddisiiftu cimtuu isiiti cazabta nafsaka bara ati lubbuu tee qixaattee jirtaa ibaada lubbuu tee qixaattu takka ifirratti dalaydee jirta waggaa guutuu gaafuruu dhabanii soomana walitti dhaabuun kun waa ibaadaa faarfamtuu miti laa saama man saama abada jedhe rasuul soomee sawaaban arganne namni abad walitti dhaabu kun sawaaban qabu sawaaban qabu haqa nama hedduu balleeysa soomanumatti fufee jennaan gaa haqa ilmaanii badaa haqa jaartii badaa haqa keeysumma badaa haqa hedduu bada gaa kanaafu cazabta nafsak ثم قال رسول نجرين سمي سمني شهر الصبر شئ صبر إسان يا أبساسا جاء رمضان سني يوم الصبر كان سمني جرين فرا دوبا ji'a soomanaa ramadaanaa ka ji'a sabriiti isa sooman wayooman ammas guyyaa tokko sooman min kulli shahrin baatii mararra guyyama tokko tokko sooman jedhe yoo ramadaana fixat qaala zidni abboon haa dabal guyyaan tokko tokko maal naa gooti miti aakiraa qaba'ani aakiraa tana sadarkaa hedduu fedhan haa dabal jennaani fa'inna bii naaf taha quwwatan jabeenni naaf taha jedheen jabeenna qabaan ibaadaa guyyaa tokko oli guyyaa tokko qofa soomuu ji'a keessatti hagana irra jaba naa dabal jedheen qaala rasuulli ni jedheen sum yawmeyni baatii mararraa guyyaa lama lama sooman jedheen lamuma qof baatii lama tana illee lama qaala zidnii naa dabalan quwwaa qaba kanarra waa guyyaa lama qofti sooman guyyaa lama qofti nama gadi qabuumi an nama jaba naatti dabal jedheeme qaala sum salaasata ayyaamin bultii sadi soom bultii sadi baatii mararraa mee soomani yoo bultii sadi baatii mararraa soomante akka nama waggaa tokko soomaneen sadi kudhaniin galata galfamtii soddoma jechuu jiini tokko bultii soddoma ji'atti aanullee sadi soddoma bultii soddomii jaha yoo waggaatti soomte akka nama dhibba sadiif jahatama soomeeti jechuu qaala zidni bultii sadii ol quwwaa qabaa naa dabali قال رسولنا جدن سم سومني من المحر من الحرم باتي كما جاء قبد الرا سومن باتي وان كما جاء قبد الرا سومن من أشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم باتي أفرنتا waatiin kabajaa qabdu isii afran tana rajabaa fi dhulqiidaa fi dhulhijjaa fi muharram sooman watruk dhiisi ammas suma ammallee soomani min almuharram muharraj baatii kabajaa qabdurraa sooman watruk baatii biroo dhiisi sum soomani min almuharram baatii kabajaa qabdurraa watruk dhiisi muharram hagam dubbateem takka lama sadi baatii sadi dubbat baatii sadi ta kabajaa qabdu sooman jedheen sammara وقال رسول نجد بأصابعه قبين ساء الثلاثة سدين تنا نجد بين سدين تنا وقال نأكيك بأصابعه الثلاث قبين سدين تنا أكيك فضمها إسي أكنت ولتك أبي سدين تنا ثم أرسلها إسي أكنت دقيسي سدين متنا باتي سدي تكمجا قبض إيغا رمضانتي صوم جرين باتي سدي وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ذو الحجة تنرى توياجنا صومنني أكن إرى صومني جئني برسيس رسوليا ثم ثلاثا منها ثم أترك وهكذا ثم ثلاثا منها ثم ثلاثا منها أترك ديستان جئين أكسد ديستاني في الرأي سيريني وحديث أكن هاسو كوني رواه أبو داود صحيحة مثل حديث ضعيفة أبا داو إكي ستي ضعيفة جامع إكي ستي ما ابن ألبان ضعيفة قد إيه شيني كيس سوممو كما محرم نجرا إن شاء الله محرم صومنون مسبوطة shacbaana keessallee soommanuun argame ammoo baatiiwwan biroo takka akkuma sadarkaa baatii biroo keessa guyyaa ayyaamul biid yoomul isnayni kamiin sooman malee waa sadarkaan addaa kan itti dhufe hin jiru yaa soomanaaf wa shahru sabri ramadaanu jedhaniin jiini sabrii sun ji'a ramadaanatiin jedhaniiya baabdi tun duuba asitti xumuramti